Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22,25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an bafqaaduu moroodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophiin dubartootaatii fi maatii har'aa waa'ee birqee tsaggaa nutti himuuf jira. Shamarree ogummaa injiineriitiin eebbifamtee dhukkeedhaa fi dhoqqee keessatti dhiiraa fi dubartoota dafqaan hojjechaa jiran wajjiniin hojjechaa nama turteedha. Boodarras hojii hafaan hiikuutiin dhaabbata albuudaa qabeenya biyya alaa ta'e keessatti hojii biraa argattee jalqabde. Bakki kun bakka waa'ee albuudaa akka gaariitti akka barattu kan ishee gargaareedha. Yeroo ammaa dhaabbata mataa ishee hundeeffachuudhaan hojii albuudaa gara biyya alaatti erguu hojjechaa jirti. Waa'ee ka'umsaa fi waa'ee hojii ishee irratti Tsahaay Daamxootii wajjiniin haasofteetti ittaanee ni dhiyaata.
Shamarree warqee tsaggaa'ee eenyudha? Maal hojjetti? Shamarraa dhageenyu.
Warqeen ganda qoftuu jedhamu dhaladhe bishoofturraa kiilomeetiraa. Kudhanii lama akkasiin ga'a baadiyyaa dhaladhee achumatti baradhee achuma guddadhee isaan booda barumsa jidduun addaan kutee ture. Itti fufee illee biizinasii galee biizinasiitti galee oduun konistiraakshiniin irra hojjetaa jiru jidduudhaan albuuda kanarra warri adii tokko na galchanii afaan Oromiffaa nuuf dubbatta jedhanii isaan albuuda irra hojjetanii turan ani shaakkisoo karaa gubbaa hojjetaa ture. Albuuda kanatti na galchanii biizinasii kana malee albuudanii nuti kiyya konistiraakshiniidhaan.
Shamarree warqeen akkamittiin gara hojii albuudaatti dhufte na ibsitu?
Konistiraakshiniin waggaa tokkoo fi ji'a shan akkas hojjedhe. Chaalenjii qaba dhugaadha. Mbeekuyyuu karaa isaanii warra erdaataa warra kennu santu naannoo sanitti karaa wayii hojjetuu barbaade. Shashamanii gubbaatti hojjechaa hin jiru. Na arganii dubartii akkatti hojjetu meen argineeyyuu dubartiin tuni haa hojjettu nuuf jedhanii na fuudhanii achi deemanii. Izee deemnu roobni roobaa jira akka malee laftiin qorraa lafa booree jedhamu tokko geenyu lafti akka malee qorra ture. Akkam danda'e hojjedhaa kana keessa jedhee waaqaatti na qarqaara jedhee inuma faana deemee alreedii kiiloomeetira dhibba shaniif wayi deemne chaalenjii qaba. Chaalenjii san immoo. Hin danda'u jette. Namni maal hin danda'a jechuudha inni guddaan. Hin danda'a jennaan hin dandeessa. Hin danda'a itti hojjette hin dandeessa. Amma maalidhaa kiiloomeetira kuma tokkollee deemna albuuda baasuuf. Kiiloomeetira kuma tokkoo deemtu kan lafti ho'aa akka malee karaan hin jiru karaan ulfaataadha karaa gubbaa bultaa makiina keessa bultaa bakka gulmaataan argattu kiiloomeetira dhibba afur deemte darsumarsi deebi'uu hin dandeessu. Kanaafuu. Achuma baadiyyaa keessa bultallee mana goojjoo kadhattee warrummaa san seentee bultaa yoo namni sin bulchine hin jiraanne immoo makiinuma kee keessa bulaa haala saniin hojjetta.
Ogummaan ishiin barattee ogummaa albuudni barbaadu miti. Carraa afaan hiikuudhaaf argatte gara muuxannoo albuuda barbaaduu fi hojii isaatiif wantoota barbaachisan irratti xiyyeeffachuun har'a gara dinagdeetti jijjiirrachuu ishees warqeen ibsiteetti.
Isaanirra giseen hojjedhu dhugaa dubbachuuf qabeenya waliin ta'e barumsa fudhadhee ba'e isaanirra. Hin barbaada ture. Barumsa hin barbaade barumsa san immoo irraan argadhe. Haala kamiin hojjechuu dandeenya? Albuuda barbaadnu haala kamiin barbaaduu dandeenya? Joolojistiin tokko waan hojjetu qabu, waan barbaadu qabu, akkuma inni barate sanaan illee hin beeka albuudota. Eessaan akka ba'u qabu, maal akka ta'e, diistaansii isaa muluu isaa warrarraa barumsa fudhadhee jira. Yeroo muraasa isaanii waliin ture keessaa barumsa guddaa fudhadhee beekumsa guddaa qabanii beekumsa isaan qaban san immoo irraa fudhadhee jira. Waan jiru amma biyya kiyyaaf immoo barumsa fudhadhee san hojiirra oolchuuf jiruun dansaadha waaqaa tolu. Jiru akkuma nama tokko hin jiraadha. Manallee ummadhee maatii kiyyaallee gargaaraa, haadha koollee gargaaraa, abbaa koollee gargaaraa waan jiru haalmadan isaan jira ittumaan deemaa jira yaa.
Biyyattiin albuudaan badhaatuudha kan jette shamarree warqeen dhalattoonni biyyattii keessumaayyuummoo dubartoonni damee kanarratti hirmaachaa hin jiran kun hafuu qaba dubartoonnis jajjabeeffamuu qabu jechuunis ibsitee jirti.
Dubartoota keenya kan gorsuu qabu guddaadha maaliif hin dandeessanii baatii hojjedhaa humna qabdanii hojjechuu dandeessanii hojjechuu dandeenya hojii albuudaa bichaa odoon taa'een hojii garagaraa. Hojiin albuudaa ee chaalenjii qaba. Chaalenjii qabaatu qofa oduu hin ta'in bu'aallee hin qabaa. Bu'aa uummataafillee mootummaafillee galchuu dandeenya. Nama tokkoyyuu nama harka qalleeyyii tokkoyyuu hin argannu. Biyya Itoophiyaa keessatti hojjennee wal qabannee garuu dubartoonni keenya hin dandeenyuudhaanituma taa'anii jiran. Ammas jijjiiramni argaa jiru. Betelee albuudarra yoo akka baadiyyaa baanu kan hin jiran dubartoonni. Maaliif nan gadda yeroo baay'ee moora dhiiraatiin na waliin ba'a. Inaa isaanii waliin akkasii haasofnu maaf dubartiin hin hojjennee kan jedhu gaafidha. Naaf dhiyeessanii jiru gaafii. Dubartoonni maaf hin hojjenne ati bichaa maaf hojjettaa? Innaa hojjetuu hin dandeenya dubartoonni keenya. Ammas yoo ta'ee anillee hojiin kiyya qabatamni kiyyallee haalli itti ka'ellee amma akkasii dubartoota irratti maaliif? Biyaansi amma nama dhibba shanii kasiin jedhee of jalatti qopheessee kana nama hojiitti galchuu yaade dhibba sadi kan godhe dubartoota keessayyuu shamarran hojii galuu qabanii hojjechuu qabanii kan fiildii deemu fiildii deema kanas taa'ee hojjetu as taa'ee hojjetaa asitti illee bocanii waan jiru baratanii hojiitti akka galan taasisuuf yaadni kiyya. Dubartoonni keenya hojjechuu qabani.
Albuunni bu'aa gaarii qaba. Sharafa alaa argamsiisas. Nama dhuunfaa qofaaf osoo hin taane biyyaafis madda galii sharafa alaati. Garuu dhamaatii hedduu qabaa jechuun haala ittiin albuuda gabaadhaaf dhiyeessitus innaa ibsitu.
Valiyoo adii godhaan jiru akkanumatti ergaa jirra. Isa saniif iyyuu amma valiyoo adii godhuudhaaf tokkoffaa lafa guddaa barbaada. Barumsa barbaada. Dursinee leenjiin kennamuu qaba. Maaliif amma namoonni baay'een albuudarra hojjetaa jiran finfinnee biyya alaatii fidan nama bocee valiyoo adii godhee karaa biyya alaa erguuf namoonni baay'een amma akkasii hojjetaa jiranii an akkas osoo hin ta'in warrumti adii sun warrumti kana nurraa fudhatu sun dhufanii asumatti uummatuma keenya leenjisanii uummatumti keenya hojjetee beekumsaan akka ergamuun barbaada valiyoo adii godhame tokkoffaa hojii dhabeeyyii hin xinneessina. Lammata immoo qabeenya keenya qabeenya keenya irratti nuti hojjetu qaba. Waan kana ta'eef ammaaf akka matiroo ergaa irraa waan isaan hambisuuf yaadni qabu.
Dubartoonni hojii kam keessattuu qalbiidhaan amanamummaa yeroof beekumsa qaban osoo hin qusatiin hojjechuu irratti cichoomina qabu kan jetti shamarree warqeen hojii daldala adda addaa irrattis hirmaachuu irratti jajjabeeffamuu qabu. Hojii uummatanii of danda'uu qabu jechuunis ibsiteetti.
Hojii kana amma inni guddaan argee maaliif waan lafa keessatti uumamee jiru tokko baasanii biyyaafillee uummataafillee geessisuun waan guddaadha. Chaalenjii qabaa waan lafa keessa jiru tokko barbaaddee argitee baastee karaa maallaqaa jijjiirtee biyya keetillee jijjiirtee ofillee jijjiirtee waan san bu'a qabeessa godhuuf baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa jaaladhee hojjedha. Joolojistiin tokko haga beeku hin beeka jedhee yaada waayee albuudaa. Nu hayyuu amma naannoo Oromiyaatti naannoo albuudaa soddomii lama hin beekaa. Albuudni sun immoo eessa jira kan jedhu saayitii isaa waliin qabatamaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Amma waan sanii baasee uummata kiyyaafillee dhiyeessuuf yaada guddaan qaba. Mootummaan illee waan jiru dubbadhee. Itti deemuun barbaada. Nama dubartii dhibba sadiif dhiira dhibba lama akkas qabatuu kan danda'u piroojeektii ammaan qopheessaa jiru. Namoota kana hojii galchee asitti illee warra adii fidee leenjisee nama kaan saayitii gubbaa irratti fiildi irratti namni kun asumatti bocanii valiyoo adii godhanii biyya alaatitti akka erginu.
Fuulduratti dhaabbanni daldalaa kan albuudaa elaa jedhamu kan shamarree warqeedhaan hundeeffame waggoota afur lakkoofsee jiru kun piroojeektii dubartoonni hojii hin qabne gara hojiitti ittiin galan boocatee hojii jalqabuuf akka jirus himtee jirti. Dhaabbanni kun ammas namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeeraa kan jette warqeen keessumaayyuu jiraattota bakka albuunni ba'uuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan hojjechuu irratti qorannoo jalqabuu ibsitee jirti.
Yeroo baay'ee naasofsiisna warra naannoo san jiru. Ijoolleen Oromiyaa keessayyuu ijoolleen daa'immanii kopheellee miirarraan qabani. Kopheellee miirarraan qaban waan ta'eef waan santiiqii guddaan qaba. Uummata kiyyaaf keessayyuu dubbiseen ture naannoo adda addaa. Naannoo Booranaa, naannoo Gujii keessaayyuu dubbiseen ture baadiyyaa keessa naannoo tokko tokko haala tokko tokko mijeessuuf maaliif soorsii isaaniiti. Soorsii isaanii baasnaa. Isaaniyyuu immoo miila duwwaa deemanii kan itti fayyadamu namni tokko lama uummata wajjin wal qabatee uummanni illee fayyadamee uummanni keenya yoo fayyadame nuti fayyadamne jechuudha. Uummanni keenya beela irraa bahee jechuun nuti fayyadamne nuti illee beela baane jechuudha. Kana waan ta'eef. Naannoo baadiyyaa irratti keessaayyuu hojii guddaa hojjechuun irraa eegamu. Warri albuuda irra jiru kamiyyuu naannoo deemanii hojjetan sanitti wal qabatanii warra sanii waliin walii galanii isaanillee gargaaranii ofirree gargaaranii wal qabannee hojjechuu qabna. Warra sanillee albuuda isaanii baasnee isaanillee deemuu duun ta'een isaanillee gargaarree mana barumsaa yoo dhaban mana barumsaa. Bishaan yoo dhaban bishaan wal qabannee bishaan baasnee fi lafa keessa bishaan qulqulluu dhuganii uummata keenya illee jijjiirree ofirree jijjiiruu dandeenya jennee yaadna.
Dubartoonni jijjiiramnaan maatii jijjiiramaa kan jette warqeen dhaabbileen dhuunfaas kan mootummaas akkaataa dubartiin hojii itti hojjettee of dandeessu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo piroojeektii tokko boocatan dubartoota giddugaleessa godhachuu qabu jechuun dhaamte jirti. Dubartoonnis ofiif hojjetanii jijjiiramuu akka danda'anii fi hojii koorniyaadhaan daangessuu hin qaban jechuunis dhaamteetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahii Daamxoo Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirboottan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaanu Morodaati.
Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa sirboottan dubarrii fi dhiirri wal harkaa fuudhanii sirban irratti xiyyeeffata. Akkuma kanaan sirba biiftuu Abdallaatii fi Jamiil Ismaa'iliin jalqabna.
Sente onnee tokko bahakka iruuta kan kabduusi tolche sansanka. Iwujate na sente onnee tokko bahakka. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas sirba weellistoonni dhiiraa fi durbii walirraa fuudhanii sirbanuu harkaa qabna. Gaaddisaa amanteetii fi hawwii tashoome gaaddisaa fi gaaddisee waliin jechuudhaan waan garaa isaanii walitti matu. kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti aadaa oromoo keessatti sirbi amaamotaa walharkaa fuudhamee sirbama durbaa fi dhiironni sirbi jimaa galataatii fi hawwii haayiluusii waa'ee kana gundoo booree jedhama sirbi isaanii.
itti muranii yeroo galmoomaa darbachaa deemu yeroo galmoomaa yeroo subbummaa yeroo galmoomaa gufuu baatanii yeroo galmoomaa darbamaa deemu yeroo galmoomaa si gurguru nama rareetta marsee boo.
Kan hordofaa jirtanii qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Naafuu mamtee waliin jedhu Kadir Amadii fi Margituu Warqina naafuu mamte.
Kanaafuu mamtee akka ifti jaalala. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kan torban kanaa kanumaan raawwata. Sirbootan adda addaatiin amma torban dhufu walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa an Bafqaadu Morodaati.
Kasiidoo eekoo didee mee maal tolchera kasi didee kutee deemuu si wajjin galuufilee rakkaatee si mafilee wanti kasiidoo eekoo didee mee maal tolchera kasi didee kutee deemuu si wajjin galuufilee rakkaatee si mafilee. Tokko tokko filadhu kaame tokko tokko filadhu kaame tokko tokko filadhu kaame tokko tokko filadhu kaame nikkelama kaftale tuuke tuma silama luma goona tokko filadhu kaame konde jatte jidhe filanno kee tuma silama luma goona tokko filadhu kaame nikkelama kaftale tuuke tuma silama luma goona tokko filadhu kaame konde jatte jidhe filanno kee tuma silama luma goona tokko filadhu kaame tokko tokko filadhu kaame tokko tokko filadhu kaame.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti sanbata galgala qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Morodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.